iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi twumvikanira ku mirongo migufi kuri shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri aho ni mu burundi naho mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku mbuga za facebook youtube x na instagram turi kuri voa radiyo yacu naho kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose muri studio ya karindwi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi ni ikiganiro muri sanga ku itariki ya mirongo itatu uku kwezi kugeza tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi mu burundi hateganyijwe ibitaramo bibiri aho umuhanzi w'umunyarwanda benjamin mugisha uzwi ku izina ry'ubuhanzi nka the ben azataramira abanywanyi be yageze muri icyo gihugu rero ku munsi w'ejo yakiranwa urugwiro n'abakunzi b'umuziki we nk'uko byagiye bigaragara ku mbuga nkoranyambaga mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turanyarukira mu burundi aho twabatumiriye bamwe mu bamufashije gutegura iki gitaramo ku buhanga bw'ibyuma ariko barimo barambwira ko telefone zitarabasha kunyuramo ariko mu kanya gatoya n'ibidukundira turabazana hagati aho reka tubanze twumve zimwe mu ndirimbo z'umuhanzi The Ben mu gihe tugitegereje ko telefone zicamo
Tell me, is my love gonna be enough till the end of time? mama mpenzi ya pili pili, ona lako shepta bigi bigi, tukianza kesha kujigigingi nabaki kiku ngoja kwambia najitesa digidigi, kama wataiweza igigiligi, hizi naongeza ni zidi zidi, sije livyo na usemiwa nakupenda nakupenda mni sana jamani, eti kwa nini?
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu gihe tugitegereje abatumirwa bacu reka tube twakira n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika babonye iyi posite bagashaka kugira icyo bavuga duhereye kuri cedric eh, subukwigura mu rundi ikaze mu kiganiro muri isanga cedric uranyumva Ah, mumbabarire ni morgan ruben morgan morgan ruben uranyumva
yego ndabumva ndabumva e, uherereye he
e, njye ndi mu rwanda e, kaze mu kiganiro muri isanga wari ushatse rero kugira icyo uvuze muri iki kiganiro
yego kirahari
ijambo ni iryawe
yego murakoze cyane ni ukwenda abatumirwa badahari ngo mbabaze mm.
babonye amaposite u- umuhanzi debe mugisha agi- agera mu agera mu burundi Mm.
bakiri mu buryo bushimishije kandi nk'abanyarwanda natwe twumvishe biduteye ishema Mm.
icyo nashaka kubaza abatumirwa nashaka kubabaza ngo mbese bo kuki nko mu rwanda twagize ibintu bita kwigira Mm.
bituma hari byinshi bigenda bizamuka bimwe na bimwe Mm.
ese mu burundi nka- n'abatumirwa muri rusange bari gukora iki ku buryo ki bateza imbere umuziki wo mu burundi nawe ukazamuka nk'uko kuko kera ndabizi nko muri bibiri gatanu bibiri kane indirimbo zo mu burundi zari zifite imbaraga kurusha inyarwa izo mu rwanda Mm.
ubwo bivuze ngo umuziki wo mu- wo mu rwanda warazamutse kurushaho mu burundi wawuhiseho muri make mu kinyarwanda cyiza ese Mm.
bo bari gukora iki kugira ngo umuziki wabo uzamuke tubone twongere tubone ba ba fayizo bari kuza mu rwanda turi kugendaho hari uturirimbo twabyinaga bita gutujede hari utwarimbaga twitaga kiradodora mbese zongere zamamare nk'uko icyo gihe zari zimeze mu rwanda
Mm. mu kanya navuganye n'abatumirwa hariya bari mu burundi batwemerera ko bari buze kuba bari kumwe natwe turacyagerageza kubashakisha ariko kuri icyo ngicyo wavugaga ntabwo nabasubiriza eh, ngo mvuge icyo bakora ariko wari uvuze ko habayeho ikintu gisa no ku- gusubira inyuma ngira ngo umuntu abirebye ibintu byose bishobora kuba bishingira ku mpamvu eh, z'umutekano mu gihugu uzi ko muri iyo myaka wavugaga kuva mu bihumbi bibiri kugeza ubu ngubu mu burundi hagiye habayo eh, ibintu bitandukanye byagiye bisa nk'ibikoma mu nkokora eh, imigendekere y'ubutegetsi eh, bakaba bagerageza kugarura umutekano mu gihugu muri iyo myaka hari- hari ibintu byabaye eh, bitandukanye nkibwira ko rero iyo igihugu gihuze kirimo kugerageza kugarura umutekano mu baturage burya n'abahanzi nkeka ko bishobora kubakoma mu nkokora ariko ntabwo ndi umwe muri abo batumirwa ngo mbisubize ni cyari igitekerezo nari ntekereje ndavuga nti wenda nagisangira nawe Morgan Ruben sinzi niba hari ikindi gitekerezo ufite cyangwa twakurekura tugakomeza tukakira abandi
yego ikindi kindi igitekerezo kindi nari nimo nani aha ni igite- ni igitekerezo na- na- no kubishimira ndabashimira ko wenda byibura bari guha abarundi bagenzi babo bakivana mu bwu- mu bwigunge abanyarwanda natwe byaratugoye kugira ngo twongere tubone ibyishimo kubera igihe cy'intambara twari tuvuyemo bya- byagiye bisaba ko tugenda dutumira abahanzi benshi bagenda ba- bongera bakatugaruramo ibyiringiro cyangwa se icyizere nabo nibakomereze aho ngaho hamwe n'imana rwose igihugu cyabo nacyo kizongera kigire amahoro nk'uko natwe ubu ngubu natwe dufite amahoro murakoze cyane morgan ruben mu rwanda reka tugushimire cyane ugire umunsi mwiza
murakoze cyane tugiye kwa ndayishimiye jean mutotombe claude ikaze mu kiganiro muri sanga
yego murakoze cyane Ah, amakuru amakuru
ni ukuri turakashima namwe mumeze neza aho ijwi rya amerika natwe turi aho nta kibazo uherereye he ko numva hari n'agasaku katoroshye
ntereye mu rusaka nka muri zambia
amakuru cyaho muri zambia
ni ukuri turaha tumeze neza tuzi ko turi mu bushyuhe ariko ubu buri ko buragabanuka
Mm. Nga- ariko rero ahantu sa nk'uwigira hirya sa nk'uwigira hirya kuko aho hari agasaku
Eh. Ati amakuru tumeze neza ngaha muri Zambia tugize iminsi turi mu bushuhe mugabo ubu bwagabanutse
jean mutotombe reka wihangane gatoya tube tukugumishije ku murongo ariko wigira ahantu hirya gatoya ah, dushobora kukumva neza kuko ntabwo turimo tukumva ariko reka twakire n'umutumirwa wacu bambwiye ko ahageze bwana alexi muyoboke umwe mu baharanira inyungu z'abahanzi mu karere k'ibiyaga bigari akaba n'umujyanama w'abahanzi batari bake mu byerekeye guteza imbere imirimo yabo y'ubuhanzi ku murongo wa telefoni bwana muyoboke ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane murakoze cyane ye reka tunagushimire ko wemeye kuboneka nubwo twaguhamagaye ku munota wa nyuma ukaba wemeye kuganira natwe hano n'abanywanyi b'ikiganiro muri isanga aho rero mu burundi mwahageze ku munsi w'ejo reka dutangire tukubaza uko iki gitaramo mutegura giteye n'uburyo mwakiriwe aho ngaho
Ah, urakoze Geoffrey ngira ngo igitaramo ni iki- ni igitaramo cya Debeni Debeni ni umuhanzi w'umunyarwanda uri best cyangwa utuye muri Amerika ni igitaramo cyakiriwe n'aba- n'abantu benshi abarundi abanyarwanda ubona ko bafite ba- ba- bamunyotewe Ya- ni ubwa mbere aje muri muri- muri iki gihugu aje gukora amakonseri nabwo ubwa mbere ahageze ariko bamugaragaje urukundo rudasanzwe igitaramo ngira ngo kiri ku wa gatandatu ndetse no ku cyumweru
Mm, mu- mwebwe rero nk'abantu bamushyigikiye cyangwa se bajyanye nawe imyiteguro ye murabona bimeze bite urabona hari igihe abahanzi bagera nk'aho ngaho mu gihugu bakagorwa no kubona ababafasha nko ku byuma abacuranzi eh, ibikoresho bihagije aho ho kuri urwo ruhande bihagaze bite
Ah, i- i- ibyo ntabwo ari ikibazo kubera yuko eh, twabanje kuza mbere kugira ngo tubanze tubicekinge byose tubirebe turebe sawundi bafite abandi basigaye bafite sawundi nziza ndetse tumaze kuhagera tureba uburyo niba koko bene yamanukana na bande ye ariko dusanga bande ziri i burundi harimo izikora neza cyane naho twa twavuze yuko bene asaba yuko yari amaze kubabona asaba yuko yakorana n'aba- ba- bacuranzi b'i burundi ndavuga live band musician so rero kuri kuri kuri kuri preparation nicyo cyanatuzanye na mbere bene yahageze ariko twari twamaze iminsi kugira ngo tubanze turebe uburyo utu tuntu twose aho azakorera sawundi imyiteguro ibi byose twamaze kubireba igisigaye ni umunsi wa wa nyirizina kugira ngo akore igitaramo Eh, hari abantu rero bajya bagira n'akanyota ko kuvuga bati ese ko hari bimwe bita kolabo abo yagiye a- aririmbana nabo indirimbo zigakundwa cyane uretse The Ben hari abo baje bamuherekeje bari buze kubanza kumushyuhiriza sene cyangwa abandi bahanzi bari kumwe eh, bari buze gufatanya gususurutsa abanywanyi eh, be basanzwe aho mu Burundi no mu karere k'ibiyaga bigari
saa urakoze ujya kugira ngo barahari barahari hari abahanzi bakomeye cyane ndetse ari n'abakuru be nka big fizo cyangwa fariyasi uwo ni umwe- ni umwe mu bahanzi ngira ngo nakwita nabo mu legende hano muri mu- muri muri iyi indasitiri y'u Burundi hari uwitwa satibi aba nawe ni umuhanzi nawe ukomeye hano mu gihugu cy'u Burundi ukunzwe cyane Eh, hakabaho bushari wo mu rwanda u- u- u- uririmba hip hop hakaba umwana mutoya witwa babu Eh, hakabaho dj diaro si wo gusa kuko hari umu- n'umudj ngira ngo hari uzakora wa- wa- wa- witwa ah, Ah, uwo muri tanzania aba- abamuzi cyane bamuzi nko kuri the dj ni umudj wa, wa diamond nyina n'umuvandimwe we bagerana ahantu hose nawe ah, bano ba- ba- ba- batabahanga baramutumiye nawe bazabazi So, urumva ko mbere ko mbere ajya kuri stage hari abahanzi bagera kuri batanu batandatu bazabaza ku- kujya kuri stage ku buryo mbere azajyaho abantu rwose bari muri modi nziza
ndumva rwose mubyiteguye ubu turi ku itariki ya makumyabiri n'umunani igitaramo nk'uko wabitubwiye ni kuri mirongo itatu no ku itariki ya mbere ariko hari ibintu bisa nk'ibihuha byagiye bigaragara ku mbuga um, mpu- mpuzambaga um, bavuga ko hashobora kuburizwamo hari abifuzaga ko icyo gitaramo cyaburizwamo wenda ku mpamvu zabo bwite I- ibyo byo bihagaze bite byarashize cyangwa nta n'ibyigeze bibaho byari ibihuha M- m- ngira ngo nk'uko wari wabisabye ndi hamwe ndi hamwe n'umwe mu- mu bateguye iki gitaramo ari we nduwimana jean paul cyangwa ni kugira abantu baramuzi nyiri country record cyangwa country fm mu rwanda Hmm.
turi hamwe ahangaha ngira ngo niba wajya ubaza- ubazwa ibyo bibazo byinshi ya- nawe yagira icyo akubwira kuko ari wabimbwiye turi hamwe ahangaha
E- e, bwana nduwimana sinzi niba munyumva ikaze mu kiganiro murisanga hano ku ijwi ry'amerika murakoze cyane ndabashimiye amahoro amahoro amahoro namwe aho rero mu burundi muba mugize mutya muratumiye muhanzi the ben mwiteguye mute
turiteguye cyane twa urumva the ben kubera ni umuhanzi uri international Ah, mbere y'uko aririmba cyangwa mbere y'uko akora ibitaramo of course management team yiwe ah, abamuba hafi mu- buri munsi baba bagomba kubanza kumekinga ashobora ko ibintu byose bimeze neza so nibyo rero twakoze tubikora mbere Eh, tugira n'amahirwe dusanga abaparteneri bacu ba hano i burundi nabo bariteguye leta y'u burundi iratworohereza ibintu byose bigenda neza sofa ibintu bimeze neza ko mu mujyi wa bujumbura urabona ko abantu bose bari motivated banyotewe kubona the ben ntekereza ko nta nta nta nta nta- nta komenti iri negative ihari eh, guturuka nyine ku nzego zi- zi- zizewe cyangwa se abo twe expectingaho oh, support cyangwa partnership n'ibyo rero nari maze kubaza bwana muyoboke byagiye bigaragara ku mbuga mpuzambaga muragira muti ni ibihuha ntabwo bihari
Ah, burya mu kazi ka buri munsi Hmm.
iyo umuntu yabaye umukompetita wawe kandi mumeze nk'aho muri muri bizinesi Mm.
of course hari abantu bashobora kudashimishwa n'intambwe runaka ateye cyangwa se ntiba- bakumva ko ibyiza bitamukwiriye ibyo byo ntabwo bishobora kubura mu buzi- mu- mu- mu mibereho yacu bibaho Ah, ibyo twarabyumvishe byatugezeho ariko urwego umuhanzi wacu ariho nta nta mwanya wabyo afite Eh, ikindi eh, ni uko eh, wumvaga bavuga ko hari abantu n'ubundi b'abahanzi cyangwa se management team yindi nayo y'undi muhanzi ishobora kuba ibirimo ntekereza ko ibyo ntabwo byashoboka ko nta nta bushobozi bafite bwo kwinfluencinga leta y'u Burundi ku buryo o- i- ibitaramo bya vebeni byaburizwamo so twabifashe nk'ibihuha kuko izo ni intambara za buri munsi bu- buri muhanzi wese aho ava akagera arwana ni nk'ikipe y'umupira nayo iba ihura n'ibibazo nk'ibyo so kuri twe ntacyo nta- nta- nta- icyo nta kintu bitubwiye namba icyo dushyize imbere ni ugukora igitaramo cyiza tunashingiye no ku rukundo abarundi beretse umuhanzi the ben ni akayamvugo yo hambere rero mu rwanda bavugaga bati ibyo ntibyabuze impara gucuranga
rwose ni uko nguko
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi nababwiye ko turi kumwe n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika bashaka kugira icyo babaza abatumire duhere kuri james ikaze mu kiganiro murisanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
Eh, murakoze cyane kuma kano kanya Mm.
Eh, nabyo birangiwe cyane kubona umuhanzi yasimbiye mu gihugu cyacu cy'u Burundi uri he james Yataramishe bene wacu
uherereye Eh, he no, james navu- eh, ndi mu- ndi mu gihugu cya kenya niyo ndi Eh, komeza ku ijambo
Eh, navuga ko The Ben arakomeye n'umuhanzi akomeye go muri afurika nk'uko natwe dusanzwe tubafise ba satb ba fido na barore barahari gusa ikibazo nagomba kubaza uwo mutumire ni ni kuki turabye ukuntu uwo muririnzi bamwakiriye mu burundi neza mu mahoro mu mutekano akakirwa n'abanywanyi benshi kabisa benshi mugo turabye abarinzi b'iwacu basimbe mu gihugu cy'u rwanda batafatwa nk'uko habura iki
urakibaza nde urakibaza nde w'imana cyangwa urakibaza muyoboke
reka reka reka musubize reka muyoboke musubize
Eh, guma ku murongo bagusubize
ndagira ngo nsubize uwo muvandimwe numvise eh, avuga ari kirundi aravuze ati kubera iki tuta mu rwanda tutakira abahanzi nareba igitaramo cyiza yakoze bibiri na cumi na karindwi mu rwanda yakiriwe nka kurabeni yakiriwe kubera afite indirimbo zikunda ku misinge bagi zari zigezweho fariyasi ni umuntu- nk'uko nabivuze ni umuhanzi mukuru mu gihugu cy'u Burundi ngira ngo niba mwibuka eh, kidum akora eh, aza gukora igitaramo cya- cya cya- cya- cye cya mbere mu rwanda ukuntu yakiriwe hari na kera cyane ashinzwe imyaka makumyabiri ariko no kugeza muri uyu mwaka kidumu yaraje ariko uko yakizongera ngo yarabibonye wenda hari nuko na mbere mbere izi social media zari zaje wenda ngo abantu babirebe nk'uko basigaye babibona byoroshye ariko abo ni abahanzi mbahaye b'abarundi ba- kandi ba- bagiye bakirwa neza ba- bakunzwe mu gihugu cyacu biraba cyane rwose ngira ngo najyeho kuva yitimu numva bya bibiri na cumi na karindwi biriho twakira fizo
urabyumvise james
Eh, ndabyumvise mugo ufatiye ku byabaye kuri big fiza aheru- aheruka mu rwanda ntabwo yamwa- bamwakiye neza kube gute Ibyo se ngira ngo icyo ni ikibazo cyabaye cy'abantu bateguye ngira ngo fize ndetse ya- n'izina ryanjye yaribuze mashimira uburyo namwaki- na- nagiye kumufata batamwumvise habayeho ikibazo cya- cy'uko indege yamusize aza asa nk'aho akererewe kandi aza aza ku butaka yafa- yahise afata imodoka kugira ngo atishe igitaramo ahagera ba nyiri igitaramo ahari ban- ba- babuze communication nawe ariko habamo no gusa nk'aho bamusuzuguye ibyo umuntu umwe ntiyabikora wumve ko ari ari ari- ari ari igihugu cyose Fizzo ni umuhanzi wa- wa- u Rwanda rukunda kandi igihe cyose yazaga nturebe iby'ubu ngubu reba n'iby'ubushize bya ibitaramo yagiye akora mu bitaramo bya bacarinani na mu bitaramo bya- by'abandi bahanzi bagiye bamutumiramo cyangwa niba bamutumiye ku giti cye ibyo rero ni ibintu bisanzwe ntabwo ari ibi- a- a- ari ibintu bi- bi- byabaye nk'aho bisanzwe biba naho ubundi nta na- bakizwa bakirwa neza kandi bakakirwa bakunzwe kubera ko kwa- abantu kukwakira kubera nuko baba bakwiyumvamo kandi bagukunze kandi ibyo automatically kuko niba wibuka neza uh, uh, uwo muvandimwe wari ubajije fariyasi yakoze indirimbo korabo na na na- na na tom close yitwa baza akorana na social mura yitwa hasange akora indirimbo yitwa indoro ngira ngo twajye dukora n'ibiganiro byinshi ahangaha ku ijwi rya amerika dusobanura uburyo fariyasi amaze gu- gufasha umuhanzi w'umunyarwanda kugira ngo azamuke rero muri ibyo bihe byose fariyasi yarashyirwa kandi yakirwaga neza eh, nk'uko nyine bigomba abamute- aba- uwateguye nama- namwakira nabi ntabwo biba ari ari ari ikibazo cya- cya- cy'uko adakundwa ahubwo ni ba ba bantu baba batumva neza ariko bwana muyoboke nk'uko mwari mubivuze ngira ngo eh, ntabwo cyaba ikibazo cy'igihugu kubera ko no mu burundi aho ngaho hari umuhanzi w'umunyarwanda wahaje ntibyagenda uko byari byateganyijwe ariko ntabwo nke- ntekereza ko eh, icyo kibazo umuntu yagishyira ku bihugu
ya uko ni ukuri kabisa
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi twakire desire ikaze mu kiganiro murisanga
Koza.
desire aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo twihuse
mberereye nawe nanditse mbuga ko ndi mu gakenke ariko ntabwo ariho nkiba Mm, ubu ndi kigali kicukiro mhm.
Eh, wa dedo ni- niba niba turaturanye aho atuye, aho avuka Mhm. Mwakinanye agapira?
mutoya hano kicukiro yego mwakinanye agapira
Eh, twabaga turi kumwe hano kicukiro santere rwose dedo ndamuzi mu buto bwe Mm, nuko Eh, ni umu- ni umuhanzi twemera turamukunda cyane yagiye muri amerika ariko ubu ngubu iyo ageze n'ahangaha dusanganye n'ibisanzura ku bantu bose
Mm, hano urabona kumukomeza ko yagize ibyago mu gihe cyashize mm, twakomeje twagiye ku gitaramo rero
Yego, igitaramo dusanzwe tuzi ko u rwanda n'uburundi abahanzi b'Abaru- b'Aba- b'abarundi bajya baza mu rwanda nabo n'abanyarwanda bakajya mu burundi n'ubwa mugani harimo kiriya kibazo cy'uwigeze kujyayo ntibyamera neza ariko ndahamya ko ubu ngubu wenda atari ko bizagenda
Mm, Eh, ikindi nashaka kubaza ni kiriya ki- cy'ibintu biba bimuvugaho wenda bitagiye bitameze neza ariko mwamaze gusobanura neza ko ari ibihuha cyangwa se ari abanzi baba bashaka kumuca intege ariko ajya akomera mu byo akora tuba tumushyigikira eh, ndi uwimana turi kumwe yabibibwiriye
Yego.
Mm.
ikindi twifuzaga ni uko wenda mu gihe azagera inahangaha natwe yaduha ibitaramo nk'uko agiye kubitanga aho ngaho rwose turamutegereje urakoze cyane eh, desire eh, umunsi mwiza aho ngaho i kigali mu rwanda twakire bwana kibumba kibumba neza muraho cyane uherereye hehe ikibazo cyangwa igitekerezo Eh, njyewe mperereye mu gasata niho niho ntuye Eh, ikibazo nashaka kubabaza nashaka kubaza abo batumirwa mwatumiye ese niki cyakorwa kugira ngo umuziki eh, w'abanyarwanda uzamuke u- ugere nko ku rwego nk'urw'abatanzaniya bagezeho cyangwa abagande niki kintu cyakorwa kugira ngo n- nawo ugere kuri urwo rwego w'umuziki mpuzamahanga ku buryo n'abanyamerika n'abazajya bumva umuziki wacu bakumvamo ikintu cy'umwihariko
Eh, ba- barakumva sinzi ubajije ariko buriya basangiye mikoro barakubwira Ura- urakoze cyane nagira ngo uravuze uti ikintu cyo ni iki cyakorwa kugira ngo tumere nk'abatanzaniya cyangwa abagande oya ahubwo njye ndifuza yuko twanabarenga wenda turisiti tukamera nk'abanayigera ko nayigera urabona ko ari- isigaye ifite umuziki w'isi ahantu hose ugera usanga nabo abanyamerika bari barateye imbere bifuza gukorana nabo n'u rwanda rero buhoro buhoro nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi aho twahereye ngira ngo indasitiri nyuma imyaka cumi n'irindwi n'uyu muvandimwe ngira ngo nduwimana jean paul geoffrey namubuze nuko na- na- nakoze introduction ntoya abantu benshi bamenye ku ndirimbo yakoze yitwaga murabeho ndagiye yabwira abantu yuko sida yica nya- murayibuka Eh, n'uyu nguyu twicaranye aha ngaha yaje kuba rwiyemezamirimo akora country record na country fm so tuze mu muziki ariko igihe twahereye icyo gihe abahanzi tubafasha ngo bazamuke ubu none aha ngaha wagira ngo urabona ko bimaze guhindura isura niba ben ashobora kuza mu gihugu nk'aha ngaha akakirwa gutya ngira ngo aba twari hamwe eh, umwaka ushize muri eh, blanket and wine uganda ha- yara- yakiriwe gutya buhoro buhoro icyo twifuza rero ko na- na- n'abandi na- n'abanyarwanda n'abanyamahanga bumva bakunze umuziki wacu sapoti irakenewe nk'uko ubona ibigo bikomeye bifasha barabanza bo muri nigeria kugira ngo babashe no gukorana n'ayo makuru abaremereye natwe ubu niyo ntambara turimo kugira ngo at least ariko nibyo kubona ukabona abahanzi ba- barimo bararenga umupaka bajya gu- gu- gucuranga ahandi n'ahandi tuzagerayo Ah, imana nibikomeza kubidufashamo kandi n'abahanzi nabo bamaze kugira- guhindura- bamaze guhindura imyumvire bumva yuko kugira ngo utere umuziki ah, umuziki utere imbere aramara gusohora indirimbo akajya muri media tuku akabona ari nairobi hari tanzania hari nigeria ngira ngo mwana wabonye abahanzi bariyo ba- ba- ba- ba kenisoro ba yago ku buryo icyo turimo none ahangaha ni uburyo dushobora kwambuka eh, tukagera hariya ibyo rero n- n- ni uko dusigaye dufite n'abantu bari professional agenda akajya kwiga umuziki ku ishuri ryo ku nyundo akavayo ubona yuko ibyo akora bose bimitereza biza Yeah.
murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika twakire na gerard ndayisenga ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
Eh, murakoze cyane Eh, nanjye mbereye kigali mu rwanda Mm, nawe se urajya i burundi
yanjye ntabwo njyayo ndimo ndabikurikiranira ku mbuga nkoranyambaga Mm, eh, nkakomeza no no- no gukurikira ibitangazamakuru nyine nkamenya uko bihagaze mm.
Eh, ni uko ikibazo njyewe cyangwa rero na- igitekerezo nari mfite ikibazo Geoffrey Mm, Eh, ikibazo ndashaka kukibaza aba batumirwa by'umwihariko muyoboke wenda niwe uri bu- uri bumpe igisubizo cya nyacyo kuko ariwe wamanatinze abahanzi benshi muri aka karere mm.
Eh, urabona mu mu myaka yatambutse eh, umuziki w'u rwanda wakunze kuvuga ko utazamuka nyine ugasanga wanyuzweho cyane n'uwo mu karere nko muri uganda mu burundi muri congo tanzania ariko muri ino minsi turimo turagenda tubona impinduka wa mugani w'umu ari umuvandimwe wabanje kare umuzi- umuziki wo nk'uwo muntu uza muri uganda ntabwo urimo kugaragara cyane ahubwo umuziki wo mu rwanda urimo urazamuka ese ku ruhande rwa muyoboke umanaginda abahanzi abona ni uwuhe muvuno cyangwa se ni izi- ni uwuhe mwihariko muri ino minsi abahanzi nyarwanda barimo gukoresha kugira ngo bazamuke bongere kugira izina bongere ba- baheshe ishema umuziki nyarwanda bitandukanye na mbere arakumva
urakoze cyane ngira ngo mbere ibintu byose eh, eh, nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hari habayeho kugenda ari nko gutangira bundi bushyashya abahanzi murabizi ko abenshi bari bakomeye ba- ba- ba- ba- ba- baguye muri jenoside yakorewe abatutsi aba bisa nkaho utangiye bundi bushyashya mu gutangira ibintu byose uko byiyubaka mu gihugu n'umuziki utangiye kugenda wiyubaka u- u- kumenya ngo ese studio nziza ziba zimeze gute zimeze gute producer batangira kwi- kugenda bi- ba- ba- ba- ba- bihugura mu kugira ngo bakore ndaguha nk'urugero ngira ngo eh, mu gihe cya ba tom close batangira umuziki na ba rafiki na ba misikigo wasanga dufite studio imwe yaba ngira ngo zari- zari studio ebyiri ebyiri gusa mu gihugu ubu noneho aha ngaha sinamenya na studio uko zingana abaproducer bari icyo gihe bari mbarwa wasanga hari n'itunga roni wo mu rundi ugasanga harimo ah, uwitwaga uwimana wakoraga imara nawe arashaje ariko noneho ngagiye kubona murabona nka producer element wakoraga muri country urasanga ari ngo n'indirimbo kugeza kuri saha igezweho niyo wayikoze urasanga abaproducer nka bakuze abana bavutse mu myaka makumyabiri ishize nibo bagezweho kubera ko barajya baricara bakareba bakareba iyindi miziki cyangwa indi ikorwa abahanzi nabo kugerageza gukora umuziki wumva ushobora kubona international hahandi aho aza kubona so rero byose ni ukugenda tuzamuka urebye mu myaka icumi ishize ukareba none aha ngaha urabona n'imibereho y'abahanzi atirisi igenda ihinduka ariko kandi ihinduka n'umuziki wabo radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro ni muri sanga twanyarukiye mu burundi aho turi kumwe na bamwe mu bateguye igitaramo cy'umuhanzi benjamin mugisha uzwi ku izina ry'ubuhanzi nka the ben giteganijwe tariki ya mirongo itatu n'itariki ya mbere y'ukwezi gutaha ku murongo wa telefoni turi kumwe na mano doris ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika Eh, zamura ijwi ntabwo tukumva neza ikaze mu kiganiro muri isanga aho uherereye igitekerezo cyangwa ikibazo
jene mariho dorise nkomerereye muri komine matana
yego turakumva komeza
ndi muri komine matana mu ntara ya bururi
amakuru ukeho mu bururi
amakuru ni leta ingamba zo kwateza ibigori byera
ariko ntabwo umurongo wa telefone umeze neza gerageza kujya ahantu hatari umuyaga hanyuma ushyikirize igitekerezo cyangwa ikibazo
nuko mu nyuma leta
Eh, komeza komeza turakumva
banaenda babwiye bati halo doris turakumva komeza nyarutsa Bati- bati ndi hano ivuri muri komine matana
hanyuma igitekerezo cyangwa ikibazo
Iki- iki- ikibazo jewe nagifite
reka reka twongere tuguhamagare ku wundi ku- ku- murongo niba sinzi ah, niba abatumirwa bakumva nge ndumva hano muri studio tutakumva neza
nacyo nimwongere mumpamagare ntacyo Eh, aho noneho wari wumvikanye
nimumpamagare ntacyo tutagure bushaje nimumpamagare tuvugane neza Eh, eh, ariko turakumva noneho nga- noneho komeza gutyo uko wari umeze noneho ubaze ikibazo cyangwa ushyikirize igitekerezo
sineko ndabaza ati ibyo bitaramo bya debene bitobera bitatagura sangawe amafaranga gute amafaranga banga amafaranga biri gute aha
Eh, murakoze urakoze urakoze cyane kubaza aho bizabera igitaramo cya mbere kizaba ku itariki makumyabiri na zirindwi z'uku kwezi turimo kibere ahitwa eden garden mu kajaga Ah, kwinjira harimo i- ibihumbi ijana harimo miliyoni ah, y'amarundi harimo na miliyoni icumi z'amarundi ko miliyoni icumi z'amarundi ni inzu ivuga abantu ntibumve ko ari umuntu umwe ko mu- kuri tabure ya miliyoni icumi uba wazanye n'abantu umunani bose bagakonsoma ibyo bashaka byose byose bakakonsoma ibyo bashaka byose ushobora kuzana umuryango ushobora kuzana inshuti kizaba rero ku itariki makumyabiri ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa cyenda mu kajaga aho ngaho kuri eden garden ikindi giteganyijwe kuba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi kikabera kuri jardin publique naho kwinjira zaba ari ibihumbi icumi ibihumbi mirongo itanu na miliyoni ubwo miliyoni ni vip ariko urumva ko ah, na- na- na- na- na- na- n'aba- n'aba- n'abashobora kwishyura ibihumbi icumi bahawe amahirwe ndetse n'ibihumbi mirongo itanu
Mm, bwana jean paul eh, nduwimana sinzi niba eh, y- ryaba ari ibanga ariko se eh, amatike kugeza ubu ngubu arimo aragurwa gute Ba- abantu baritabira cyangwa eh, izo izo miliyoni ko numva wagira ngo si benshi bazishobora
Ah, miliyoni si ngombwa kugura itike ya miliyoni cyangwa ya miliyoni icumi Mm.
Eh, kuko hari na opsiyo yo kuba wagura tike y'amafaranga make eh, nk'ibihumbi icumi eh, ibihumbi mirongo itanu cyangwa miliyoni imwe amatike yo rero ah, kugeza ubu ngubu ah, ntabwo aratangira gucuruzwa kubera ko bifuza ko abateguye igitaramo iyo nawu nawu kampani biteganyijwe ko amatike atangira gucuruzwa ejo azatangira gucuruzwa ejo biraza gutangazwa ku maradiyo n'amateleviziyo atandukanye aho bashobora gukura amatike ariko ikindi ni uko ku munsi w'igitaramo ah, ama- imiryango izaba ifunguye mbere kugira ngo abantu bageremo hazaba hari ibinyobwa hari ibyo kurya abantu babe bicaye basabane noneho kugeza igihe abahanzi bakunzwe cyangwa se no- barangajwe imbere n'umuhanzi The Ben bazaza ku ruhimbi cyangwa kuri stage bakabasha gutaramira abazaba bitabiriye igitaramo nkurikije ukuntu nabonye bimeze ku mbuga nkoranyambaga biragaragara ko abantu bashobora kuzaba benshi kandi biranashoboka dore ko abantu bashobora kuva mu bihugu bituranye n'u Burundi bakaza aho ngaho wari umaze kuvuga aho ibitaramo bizabera tujya tubona rimwe na rimwe abantu babaye uruvunganzoka hakunda kuba ibibazo by'umubyigano ndetse hakaba hari n'abashobora guhutazwa aho hantu mwateguye ibyo mwabitekerejeho umwanya urahagije ku buryo mwakwizeza abazabagana ko nta ruvunganzoka nta guhutazwa kuzahaba
Ah, ibyo byaratekerejwe ni nayo mpamvu ah, hatekerejwe ko igitaramo cya kabiri cyabera kuri jaride publike ni ahantu hanini Ah, kuri Eden Garden naho mu kajaga ko azaba ari vip ntekereza ko oh, umubare azaba utari mwinshi cyane uretse ko sitiri naho ni hanini ikindi cyiza ni uko ah, leta y'u Burundi eh, yijeje abateguye igitaramo yatwijeje umutekano twabonanye na minisitiri do interiyeri minisitiri do interiyeri twarabonanye ejo ah, batwizeza umutekano kandi nk'ibisanzwe ntekereza ko nta mvururu cyangwa umubyigano oh, wigeze uba cyane i burundi mu bitaramo ku buryo bya- byari byago so turizera ko ibintu bizagenda neza cyane ko na na- na- nawe kampani yateguye iki gitaramo nayo ubona iri kugenda ikora ibintu byiza hakiyongeraho rero na timu ya febeni nayo iba ifite egisperiyanse mu gutegura ibitaramo nayo iri mu burundi eh, kuva mu minsi nk'irindwi ishize
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi twakire na mugunga valence ikaze mu kiganiro muri sanga
Ya, murakoze cyane mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe mugunga uherereye he igitekerezo cyangwa ikibazo
ni i kigali mu rwanda Mm.
Ah, mbere na mbere ndamanza gushimira ijwi rya amerika ndetse n'umutumirwa muri rusange aho ari hose ndamushoje ni babiri
Eh, ni babiri ntago amazina yabo nayibagiwe ariko barambabarira alex muyoboke na jean paul nduwimana
Eh, nabashoje ni ukuri
natwe turakuramukije cyane ahantu muherereye ni amahoro
ni amahoro uburundi bumeze neza umutekano ni wose eh, akavura karagwa abarundi bameze neza mbega nta ni ni- ni kuva mu bwiza ujya mu bundi nta rwanda nta burundi
birumvikana icyo nagira ngo nivugire ni ukubashimira cyane by'umwihariko ku bufatanye mugira bw'umuzika w'u Burundi n'u Rwanda ikindi nanone bigatuma umu- ubuhahirane bw'ibihugu byombi bibasha gutera imbere bikagenda neza ikindi nagira ngo nk'ikibazo nibariza abo batumirwa ese mubona uburundi n'u rwanda iterambere ry'umuzika dukurikije ibyo bitaramo muri mu gutegura ese mubona iterambere ryabyo bigeze hehe ku kigero kingana gute ese mubona mu bihugu byateye imbere nk'ibindi nko muri bihugu by'uburengerazuba ese mubona ari uko muzabashyikira cyangwa iterambere rikazamuka cyane ni ukuri murakoze kandi turabakunda cyane ibikorwa mudahwema gukora turabikunda kandi turabashyigikiye kandi n'amasengesho tuba tuyakora kugira ngo byibura bigende neza imana ikomeze ibafashirize ahantu muherereye muri rusange
urakoze muganga valence reka bagusubize urakoze nawe imana eh, guha umugisha ku- kuri iyo igitekerezo cyiza utanze ngira ngo eh, iterambere iterambere nk'uko na- nabisobanuye na mbere eh, rwose ririmo riragaragara riragaragara icyo dukomeza gukora ni ugushyiramo intege cyane yaba ari twebwe abagoneza bitaramo cyangwa bakora manajimenti y'abahanzi kugira ngo ndetse tunabadepasa kuko ni byinshi ni byinshi kuko ikintu cya mbere nk'uko umugenzi wanjye jean paul yarabivuze ni umutekano urahari mu bihugu byombi abantu urabona ko bafite inyota yewe n'ikigaragara ko umuziki umaze gutera imbere n'ibi byose mubona bitrendinga mwahoze muvuga ku ma biri ku masosho media biri hehe ni ikikwereka ko uwo muziki watangiye kuzamuka atangiye gutera imbere kubera ko bidahari ntabwo babivuga ariko barabivuga kubera ko hari ibihari rero tukaba dufite icyizere ko na za na leta cyangwa abafatanyabikorwa ibi baba babibona na bakeya tunabashimira badufasha kugira ngo umuziki w'abana b'abanyarwanda utere imbere n'abarundi
asiteri kana ikaze ku ijwi ry'amerika asiteri turakumva uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo
mbo ndi mu gisagara cya goma goma aho ni muri repubulika ya demokarasi ya kongo
yego yego komeza
bo hanyuma ndaramukije abatumire bose Eh, ndanashima ku- ku by'ikiganiro n'ibiganiro mutunganya gake ariko mfite ikibazo ikibazo sinzi gucisura uwo ari we ariko nobaza ko yatunganije icyo giteramo wapara yaretse umuyoboke nawe ndaza kumubaza uwo yatunganije igiteramo ndabaza uburundi mu gihe butunganije ibiteramo nk'ibi twunguka iki ko dusanzwe tumenyereye baba baririmbira idoga yuko ataco muba babasuzugura bava aha twavuga imisigazwa y'ibyo abo banyamahanga baba bakiriye uburundi bwunguka iki cyangwa abanyamuziki b'uburundi bo babu- ba- bahungukira iki akabazo kagira kabiri ndakabaza manaje aretse umuyoboke twarabonye ubuheruka bizizo amaze gushika mu rwanda yarabuze abamwakira tumushimire cyane yahabereye umugabo nk'ubwo yigeze kuba manaja yewe sinzi yuko akiri manaja yaramu- yaramufashije ariko tugatangazwa uke umuririmbyi cyangwa umuntu uwo ari we wese mu burundi ashika tukamwakira nk'umwami ariko umurundi amaze gusohoka akabura neza kumwakira mbega ubwo mu rwanda ntibaba basuzugura uburundi kandi tuzi neza yuko abaririmbyi b'uburundi ari n'imiri ku rwanda ari biyinjije neza mu muziki abaririmbyi benshi b'abanyarwanda ariko bakabasuzugura tubifatiye kuko ukuntu hataha agaciro cyangwa bada badahamagazwa mu bitaramo bibera mu rwanda ariko uburundi ni umunsi dusigaye tubufata nk'intara y'ubutunzi y'igihugu cy'u rwanda ku banyamuziki byaba biva kuki ni ukudaha agaciro abaririmbyi b'abarundi ni ukubasuzugura cyangwa ni uko bafite ibikorwa bidakunze iwabo ibibazo byanjye ni ibi
Ah, urakoze cyane muvandimwe Eh, sinzi niba munyuga kugira ngo ikibazo gisubize n'abandi bose bibaza gutyo eh, mba- mbahere mu mayange sinzi eh, mutagomba niba uri bumpe akanya gato gusobanura kuri ibi bibazo byombi Eh, nyarutsa nyarutsa rwose Eh, ngira ngo reka mbere ku kibazo cya- cyo cyo yibaza abarundi mbungukira hehe iyi ni bizinesi ngewe eh, dukora ni bizinesi isanzwe dukora ariko ndagira ngo uri umuvandimwe guhera eh, beni ageze ku kigo kuri aeroporo abarundi ba- bam- ba- bahari bari- barimo gutegura babonye akazi yaba ari u- u- u- aba ari ababaso ubona yaba ari imodoka beni agendamo kuko afite imodoka zirenga eshanu ni imodoka z'amaveguti zihenze twagodesha abarundi mwabonye ko ari indundi uretse imwe yazanye yaba ari veniyu y'aho batuzakorera twahishyuye yaba ari sawundi azakoresha twahishyuye yaba ari bandi izamucurangira yishyuwe ngira ngo na- rwose yaba ari umuhanzi uzaririmbamo fizo cyangwa fatibi cyangwa ndi yishyuwe kandi yishyuwe neza kubera yuko ni ibintu baba baravuze tukabiganiraho bakabyemera yaba ari n'amabande azabacurangira bazaba abantu bose ukuntu bangana yaba abashinzwe umutekano yaba aba- abazakora muri porotokole yaba ari abazacuruza ibyo kunywa yaba ibyo byose ni amafaranga yaba ari amahoteli hari abantu barenga ibihumbi bigera kuri bitanu bavuye i kigali baje mu gitaramo cya beni abo bose barareba mu mahoteli bararya barakora ibiki icyo ni ikikwereka yuko hari amafaranga hari amadovize ari busigare mu gihugu nubwo ah, ah, ah, beni yaje guhataramira nawe akishyurwa ariko kwishyurwa ugiye kubara mu mu nyungu z'igihugu ukareba ukuntu bangana ngira ngo abashinzwe ah, visiti burundi cyangwa ba- ba- ba- ba- bafite amahoteli n'ibiki barareba ukuntu bimeze none ahangaha nibo bakwerekana ayo mafaranga agiye kuza gusigara mu gihugu kimwe cyo kimwe mu- mu- mu bintu ngira ngo n'abarundi bagomba kumva yuko iyi ni bizinesi kandi izana abantu benshi kandi abantu benshi bagasigara babonye amafaranga kugeza n'umuntu uri bukorope muri hoteli cyangwa amamazu de pasaje abantu bafashe kugeza hoteli ben arayemo kugeza ku- buri akantu kose ni akantu kaba kagwishyura ntabwo ari serivisi z'ubuntu icyo gihe rero ari n'amafaranga basigaranye n'abahanzi ba- bari kuri stage bajya kujya kuri rubyiniro na bendi ba- babonye ah, ah, ah, ah, amafaranga kubera ko uwateguye igitaramo aba agomba kubishyura kugira ngo bagende eh, asubireyo n'abo bantu babonye amafaranga hanyuma ku kibazo cya kabiri eh, ya- wa- arimo arabaza ku mifatire y'abahanzi b'abarundi n'abanyarwanda muvandimwe aragira ngo nkwibutse mu myaka yashize za bibiri na na na kane na gatanu na gatandatu kugeza bibiri n'umunani uburundi wa- mu rwanda ni- ngira ngo mutaba muraza kumfasha icyo gihe hari ushobora kuba wari- wari ukirimo Aba- mwibuke indirimbo zitwa za kiradodora mwibuke indirimbo niwo nyemera mwibuke indirimbo ah, wa- yaramenge mwibuke ku mushaha ni indirimbo zafashe igihugu cy'u rwanda ku buryo nizo zakinwa kugeza igihe abanyarwanda batamenyaga batangira kujya bagira n'amapubulisi indirimbo zitwa ngo za saniriza yarabamoto babaga bamamaza saga puraje ni- nabaga bamamaza ibikorwa ariko ugasanga turazibwira ko nta bantu bari- baririmbaga ibintu twumvaga igihe cyarageze rero abanyarwanda nabo birwa no gukora umuziki wabo urazamuka uraza udominatinga urapenetratinga ugera mu burundi nkuko mu bugande bahari no mu- mu- mu- umuvandimwe aravuga ngo ni hano no mu bugande niko bimeze kuko icyo gihe abarundi bari bameze nabi n'abatanzaniya bari batumere nabi ariko noneho ikintu kishimisha wenda na kimwe bwa- niba wese ari mu burundi abizi urasanga hari aba- hari abajene b'abahanzi b'abarundi beza kandi barimo gukora ibintu byiza icyo gufatwa nabi rero ni ukuvuga ati ageze mu burundi ngira ngo ni bwo bwa mbere fariyasi mu myaka igera kuri makumyabiri cumi n'irindwi ihura na fariyasi aza mu burundi sinari mari a- a- yanshimye kuko na- nanjye naje mpura n'icyo kibazo nari mvuye i burayi arampamagara arambwira ati urageze mu rwanda ati nageze mu rwanda ariko abantu bafashe nabi ninjye ugiye kumwikurira aho yari ari ndetse turanabanenga cyane turabivuga abantu bamwakiriye kuko impamvu yabo yari ikiriti cyabo ntabwo tuyizi ariko igihe cyose ngira ngo kidumu yatubera yatubera umuntu wa- umutangabuhamya nta gihe kidumu araza ku- ku- mu gihugu ntibamwakire nk'uko bikwiye cyangwa fariyasi muri twente seventini bibiri na cumi na karindwi uburyo fariyasi hafi ndibaga yitwa bajunda kumesire uburyo yakiriwe byari ibintu bidasanzwe uburyo ngira ngo hari igitaramo twakoze ka kigali fariyasi wari uki- wa- wari ukihariye wenyine ndakwereka ingero zimwe na zimwe Mm.
ahubwo na- mu- ndagira ngo mbwire umuvandimwe ntabwo ari ugufatwa cyangwa gukina umuziki w'abanyarwanda ahangaha ahubwo nabo kuko abonye abanyarwanda bahagurutse bakaza ahangaha gukora eh, icyo bita media tour n'abarundi nibahaguruke baze baze mu rwanda abarundi b'abahanzi cyangwa abarundi kazi bakora icyo bita media tour kuko umuziki wabo ni mwiza umuziki mwiza nakubwiye nti bene ntabwo yigeze ajya mu Rwanda afata umuhanzi nako abamucurangira cyangwa abamudekinga ngo bakure ikigali twafasha abarundi bivuze yuko abarundi ni abahanga ariko niba- ni- nibagura ibikorwa byabo ntabwo ari ugukora indirimbo ngo ugume muri- muri- muri- nimara kuyisora uyishyize kuri radiyo wumve ko birangiriye aho ngaho ukora n'ibyo bita media tour kuyi- kuyi- kuyikorera poromosiyo kugira ngo igere igomba kugera murakoze cyane sinzi niba wenda ibyo mubwiye yabyumvaga
ndatekera yabyumvaga ariko mu kanya gato gashize nko mu masegonda icumi telefoni ye ihise ivaho ah, ariko ibyo wamusobanuriye ngira ngo yabyumvise ashobora kuba ari nayo mpamvu akuyeho telefoni radiyo ijwi ry'amerika isigaranye umwanya muto mu kiganiro muri isanga iminota itarenga icumi dufite abantu babiri reka tunyaruke tujye kwa kwizera daniel ikaze mu kiganiro muri isanga aho uherereye igitekerezo cyangwa ikibazo unyarutsa wihuta cyane
Eh, ni daniel merere gahini mu karere ka kayonza Mm.
bwa mbere mbanje kubashimira Eh, nashimira cyane uburyo bene yakiriwe i burundi ni ibintu bishimishije cyane ngewe nkibibona rwose ku bwanjye naranezerewe cyane kuko biragaragaza urukundo badufitiye bafitiye abahanzi eh, hariya birashimishije cyane Eh, ikibazo nari mfite nashakaga kubaza muyoboke Eh, ese hari hari gahunda ihari yo kuba ben azaza gutaramira mu rwanda ese bimeze bite ndumva ari ibyo nari mfite kuvuga urakoze cyane reka duhite dufatana nsabimana ali nawe abaze hanyuma abisubirize rimwe
Eh, naje naje nishimye kuba mumpamagaye kandi nkashima ni- n'ico gitekerezo c'uko yaje no mu burundi kuko indirimbo ziwe je ziranyura cane ndamukunda rwose co kimwe n'uwo bita nozeye nyama tom close abo bantu babiri indirimbo ziwe ndazi- ndazikunda cane rero naje nishimye ukuntu bamwakiriye Eh, neza cane nka- hama hazoba nanjye nzitabira muri ico kirori ciwe kuko ndamuheruka kera n'indirimbo ze nari narazibagiye
urakoze cyane ali bwana muyoboke hari ikibazo eh, dani yari yakubajije
Ah, ngira ngo i- i- i- ikibazo
yarabaje igihe ben ateganya gutara Ah, urakoze cyane ngira ngo ikibazo yaramajije uwo dani wa- wa- wi- wi- wi- wi- wikayonza cyangwa Eh, ni dani w'i kayonza yaramaze igihe bene ntibazanyura gutaramira mu rwanda icyo namubwira beni rwose ah, azadutaramira igihe tuzakiri n'icyari tuzakibabwira ariko muri iyi minsi ngira ngo murabizi ko ari bwiza agiye gushinga urugo agiye kuba umugabo yari umuhungu Eh, ngira ngo nicyo nyuma y'iki gitaramo nibyo agiye kwiyokipaho kugira ngo nabyo bizagende neza ariko rwose ibitaramo byo ara- arabiteganya ndetse na vuba cyane tuzababwira
urakoze cyane niyitanga simon Eh, nawe reka mushimire umuvandimwe urumva yuko yakunze beni bidasanzwe ndetse na tom close abo ni abahanzi nagiye mane- namanaginze icyarimwe ngira ngo yarakurikiye umuntu uzi tom close kugeza kuri iyi saha mwemereye n'itike rwose ya vip mu gitaramo cyo ku itariki ya mbere Urabyumva- Ajye kuri social media yanjye nyandikire rwose ndayimwemereye urabyumvise nsabimana ali ashobora kuba atabyumvise nari ngiye kukubwira ngo akubwi- umubwire uko akugeraho kuri kuri social media ali urahari bakwemereye itike wabyumvise
Eh, none nzayifata ryari nyandikira kuri instagram yanjye nitwa muyoboka alex nyandikira nda- ndahita nkubona mwanditse ko nicyo twavuganaga
Kuri- kuri iyi nimero nyine yampamagaye oya uramwandikira kuri instagram
ah, instagram ntayo nkoresha
ubwo urareba ugufasha Nkoresha rero WhatsApp- nkoresha whatsapp na facebook gusa
reba ugufasha reba ugufasha ufite instagram hanyuma turaza kuvugana
eh muzaba mukoze cyane
radiyo ijwi rya Nitwa nde? kuri instagram yiwe ca nandika gute
muyoboka alex muyoboka alex
alex
Eh, muyoboke.
ako iryo rindi ntabwo ndaryumvise neza yitwa yitwa muyoboke alexi
sawa murakoze cyane Eh, urakoze nawe ali nitanga simo nitanga simo uracyahari ubanza nitanga simo adahari reka mbaze iki kibazo umwe mu banywanyi b'ijwi ry'amerika yari yabajije ati ariko se kuki abahanzi bazamuka bagakundwa bagakora indirimbo nziza hanyuma igihe cyagera bakazima biterwa n'iki bya icyo kibazo cyakemuka giti
Eh, murakoze cyane reka iki kibazo ngisubize Eh, birumvikana icyo abafana baba barakunze umuhanzi baba bamutegerejeho igihe cyose aba ari imiziki ihoraho gukora indirimbo buri munsi Eh, niyo mpamvu hari igihe gishyika umuhanzi ukabona arabuze abafana ntibabyakire neza ntawe bitababaza ariko mbona biterwa ahari ni- ni- ni- ni- n'impamvu zitandukanye Eh, umuhanzi ashobora wenda kuba avuga ngo kuko i- iyo umuntu agitangira ubuhanzi aba yumva agomba gusohora indirimbo nyinshi cyane ariko purisi agenda akura agenda yapuguredinga ibintu byiwe nibwo avuga ko ashaka nibwo aba ateganya kuvuga ngo ndi kugenda nzamuka ajya ku rwego runaka reka nkore ibintu biri pafekiti cyane mu gukora perifekisiyo rero niho umuhanzi atangira gusa n'ugenda bigura intege mu gu ushyira hanze ibihangano noneho bikagaragara nk'aho ari ugutenguha abafana ariko ntekereza ko eh, abakunzi b'umuziki bagombye kujya babyumva nyine bakumva ko eh, umuvuduko umuntu atangiranye atari wo agomba gukomezanya bitewe n'uko mu muziki ibintu bigenda bihindagurika buri munsi havuka ibishya havuka ibishya So, niyo mpamvu rero n'abaha- n'abahanzi nabo baba bagomba kugendana nabyo kandi kugendana nabyo birahenda bisaba ubushobozi akenshi abahanzi baba nta- nta yandi mikoro bafite nta baterankunga b'umwihariko bafite uretse abafana baba bakunda ibikorwa byabo So, bishobo- bi- ibyo rero bishobora kubera imbogamizi umuhanzi bigatuma atabasha gusohora indirimbo buri munsi nk'uko abafana babyifuza hari kandi n'abandi wenda bagira ikibazo cy'ubushobozi kuko nabyo bibaho hari igihe utwara indirimbo eh, zigakundwa eh, ubwa kabiri cyangwa se ubutaha ntibibe byagushobokera gukomeza gusohora indirimbo kuko urebye ukuntu umuziki eh, wacu mu myaka ishize wagendaga wi- winjiza cyangwa ugirira akamaro abahanzi ntabwo ari nk'ubu ubu ngubu ho eh, za social media platforms streaming platforms zishobora no kukwishyura amafaranga buri kwezi ariko mbere ntabwo byashobokaga so izo nazo ni zimwe mu mbogamizi zagiye zibaho zishobora gutuma umuhanzi asa n'unaretse umuziki agacika intege ariko ntekereza ko eh, umuhanzi nyine ufite ishyaka cyangwa se umuhanzi wabyiyemeje aba ameze n'ubundi nk'umusirikare uri ku rugamba nta nta nta nta kigomba kumubera inzitizi cyangwa kumuca intege mu rugamba aba arimo ariko aha naho hari umukoro ku bakunzi b'umuziki cyangwa se eh, abashobora gusapotinga cyangwa gutera inkunga abahanzi bo- bo- byo kwicara bagatekereza ko aho gushora amafaranga atari mu gucuruza amata na fanta bikonje atari ugushinga botike atari ugutangiza za kenkayori n'amafarumasi eh, gucuruza amaresitora ahubwo ko no mu muziki ari hamwe muri mu hantu umuntu ashobora gushora imari kandi bigatuma eh, ibintu bigenda neza inyungu ikaboneka ndetse akaba anatanze ibyishimo no ku bakunzi b'uwo muhanzi aba ari gufasha bwana jean paul nduwimana wafashije mu gutegura igitaramo cya the ben aho mu burundi reka tugushimire ibyo bisobanuro wakoze kwitabira ikiganiro muri isanga mwakoze namwe reka nanone nshimire bwana alexi muyoboke umwe mu baharanira inyungu z'abahanzi mu karere k'ibiyaga bigari akaba n'umujyanama w'abahanzi batari bake muri ako karere nawe wakoze cyane kwitabira ikiganiro muri isanga urakoze cyane joseph nshimire namwe inshuti banywanyi b'ikiganiro muri sanga abo tudashoboye guhamagara mwari benshi ariko umwanya utubanye muto reka tubisegureho nge naho mu kanya saa kumi n'ebyiri mu makuru kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma
ndaje umbwire icyo ushaka pfukamye imbere yawe uraho uraho ntsinda umwanzi oh ntsinda icyaha ntsinda umwanzi oh ntsinda icyaha kenshi cyane nterwa ubwoba
Got no other idea. Question about with the band in another feeling. Nesting production bet. Tuchukue FMB. Una nyuma kota vera na galare. Mr. Rubwa ya make my day. Yela ba ubanji ba muvunana. Na yevera bibesi ya sose. Yerekera ofasi. Pulira mufaraku basike mwangangu mutya. Sirina sente ku bulungi bwalabika sasula bangi mutya asina bwalako omubiri walwayo lwesula mukikiri oh, lwatazimbireka naye amaaso ge genda ota mu buliri I love the way you bend down low Love when you bend my heart njagala musiŋŋane owuulira ba my love Oh, binkolera buli kyakola kinkolera biba binyuma binkolera byayogera binkolera
arankorera ibyo akoze byose nje birankorera Right, no, no, no. arankorera nawe undi ubinkorera Baby girl, you know I wanna stay. I swear I never wanna live without you. Mutima wanjye wawujyanye, wawujyanye utazawugarura. Mama darling, I take you Mumbai. yeah. Mama darling, I promise to never go. Agenda tagenda, but all I know she cannot do blunder. She makes me surrender, but everybody tell me no wonder.
binkolera buli kyakola kinkolera biba binyuma binkolera byayogera binkolera
arankorera ibyo akoze byose nje birankorera Right, no, no, no. arankorera nawundi ubinkorera ono yakuma omuliro parafini yefibateyo kolokwini tamala masasi mu magazini tagwa mwali nga lubiri lwakatwanga ono batman blasta bwomwefasenya kukuba igno aŋŋamba nkuyambe ntya boosi leero nga sirina mbuzi foto gye nikine weesikola poozi bwatazuukuka enjuba etawaana